Hmm. my correct pipo hmm. una go say I don late ah e don no hmm. i dey wash everything my pipo i dey wash everything i travel yesterday i came back very late uh yeah i came back very late and <laughs> i dey see everything dem dey send come for me yesterday na so i dey watch even <laughs> god i just dey dey watch things i no even <laughs> i just dey laugh i go back to prophecy when i talk say ikabiyesi no do the needful he say more are yet to come to happen more more go come you understand make una no forget say i just i just talk of um prophecy wey they send for me not be everything i play o oh. when they send for me i don't play everything why because of all these um, uh, dis wb them. before they will go carry my um, youtube uh, uh, channel facebook and my video and right now keep taking my video because nobody dey carry person video till they build up channel that is stealing because i don't give you permission to take my video and to insult me up top i'm a content creator i dey create content. i go sit down create content. then you go come come carry am put on for your channel say you dey analyse that is stealing you understand i never wan report you yet i wan make you monetize i will claim all my videos i will claim everything all my video i will claim it i will strike you make you notice say youtube not dey send me message They dey send me message now. say you you they play my video so don't be that one carry me come my people. Another one don't share o hmm good morning good afternoon depends where you dey watch me from abeg if na today you dey come across naija royal news gist tv make you subscribe hit on the notification bell so that anytime when we dey upload video you be the first to be notified so my returnees god go bless you now and again may you no forget to share this video like the video i deal on royal home nigeria celebrities People, when they say now, so so many of ife you they talk about yes now royal home and they talk about celebrities so if you dey find to hear another gist i got many videos for there click find videos and watch you understand so my people, hmm I make gonna follow me for my facebook page as boss boseconance tv so my people, i agree to now today na sunday happy sunday to every one of my people, my family yes so my correct people, dem <laughs> say how shebi una know how dat bird sugusugu una know dat bird wen e get baby guy wey e be winch e cry dis night and dem come say pikin come kpai so na wetin come do am no be dis thing wey say fela dey use hand dey sing kpalaba you dey fine palaba you dey fine o palaba you dey fine palaba you dey fine o palaba <laughs> first and foremost my correct people, i go say thank god say fire no burn anybody for new of palace no matter how we dey vex we be we be human be you understand no matter we dey vex say things are not right the way it's supposed to be no we forget about Queen Naomi right now o but the way when the wife dem when Olori go ma uh, uh, Ooni go marry the way wey dem dey behave for public is not okay especially Ashley my people, ashley the way wey e dey behave okay now ashley whose day i come out now come tok am say why ashley na only you be ologun na only you be dis thing ogbon that day you came out with uh, um uh, ogboni you came out with ogboni cloth dey sing when you elufefe tok you come out dey sing which you can't even put ogboni club with christian music dey dance which is is is i don't know the over sabi whether the life when you come before do you notice say you go even see the person like Oni of Ife before so anybody when he like now make it come make it come leave comment Are they wait for now? this Ashley now you go put Oni of Ife for trouble i dey tok am day. don say na first and foremost thank god say the fire e no burn the whole palace The fire really damage o oh. make una no forget say only of the prophecy wey dey happen say dem don tell oni of ife say now dem talk say if oni of ife get anything, wey e no be own make e return am okay last time now see the way when all these uh, muslim they go they they carry obatala they carry and go they go obatala house they go destroy the house okay now this one now come come out for how many days say now be second di command for olokun i never see that kind thing before why only of I go use you do e con dey do for news They talk and they that one na threatening na so dat other women now they go they fear you i just dey laugh say see this one People wey be ogboni They know they come out na so the baby come out that day now i am ogboni person wey be ogboni they come out come talk up. person wey be ogboni e they talk am Now you go just see if your parents now one you go just see they see the ring on the days of their meeting they go drive come out. They go go there you no go even know you go even dey mature not until when you go dey mature mature now you come dey ask the question say ah ah daddy mommy where do you always go to you understand you go come tell una no be now when be say the, my father don first talk this thing say now when be ogboni no dey kill person ogboni no dey kill person dem no dey kill person except now when be say all the whole agbero ogboni no dey kill person olókun no dey kill person river except bad bad river spirit na dey kill person if you offend dem go take their food wetin no belong to you na you go take strike the person down sun go go strike the person down this sun go na fire na you understand kabiyesi this is too much make you follow ashley they talk now and come here, kabiyesi may you allow these people to come here. See, dis pipo kabiyesi o kadepa lori kí bàtà Come here, see. i so i so congratulate you that ah say nobody god god no allow any human being to lose their life Now, property na he lose e who they alive he go buy more You understand? Anybody, I don't understand. Uh, Kabiyesi, be like say you day weak for where women day. dey. Kabiyesi, you supposed to be strong man. Apart from this thing, I never hear this kind thing happen before, Kabiyesi. I never hear it happen. Say, oh, Kabiyesi, uh, uh, eh, uh, eh, fire every time. This is the second time. Make una no for guys say i come that day come tell una one time ah, last year i be wen but i say that time when queen army just comot fire come catch one place ah caviezi he get prophecy when he come out o oh. they say make you no let queen army back you caviezi say queen army back you for the prayers say things go ah say caviezi things go happen o oh. hmm kábíyèsí do the needful do the needful kábíyèsí i am who am i to talk i'm a blogger whatever i see apart from blogging kábíyèsí this one is reality now nobody is a baby okay now ashley second in command of olokun why you not see am say fire one cash only of Ife palace eh i be think say you get power now why you no see am and if i wey dey tell kabiyesi make he marry wife why you no see am say fire one cash for for the king king palace now all this if ifa kabiyesi can you see that if I is deceiving you If I deceive kabiyesi abi i go even change my title kabiyesi ka he he he. If I don't see Kábíyèsí. Jesus Christ. Ah, If I don't see Kábíyèsí o. All of them go dey give Ifa money. Ashley go give Ifa buy motor for Ifa. Make dem say make dem marry am. Ah, abi this say Kábíyèsí say juju no dey hold Kábíyèsí sha. I think say all these juju wey dem dey do, wey dem dey use dog water they baff They use different thing dey baff different things every day different tea see okay now talk by. see talk by husband e greet this. Talk by husband not greet divorce talk by. The case they court e not divorce him. Talk by is still legally married to the husband Have Kabiyesi o oh, there are things you should let go let people wife go Ifa is uh, eh, uh, eh, what do they oh uh, this is the verse. Obviously, God is angry. God is angry. Ah. Forget about now. Say maybe we be supporter of Queen Naomi. Obviously, There is nothing. We not talk about Queen Naomi for here now we dey talk about ifa ifa no see am ashley wen e say be number two e command na im be di second number two in command of olokun na im be di na im be di eh, rank wen di king give am okay now di king come give ashley e dey happy put e dey talk am dey for news e dey announce am dey dance di tin dey sweet am in di days of olokun tins i don't even see they only go to river to dance and dance in the place when they prepare the olokun Now, there for the dance not before this thing, inter interview street social interview for facebook hey nothing wey person and if they dey do olokun they go the sea road but which kind one come be this one They go the sea road as dem dey dance na so pipo dey turn round make una no think say i no know anything about olokun i know am too much na some people go dey torrent na some dem go dey see vision dem go dey see vision wetin wan happen na na na na na dey talk say make dem go do sacrifice ashley second in command kabiyesi palace don catch fire my husband my crime my everything my jewel my uh, uh, uh, the this thing my leggings You understand? Now, now, don't see anything that you did now. No, nothing. As a second in command, where the vision when you see? Say Kabiyesi, and where is the sacrifice that you did? May fire not catch Kabiyesi palace. What are the things you are you are doing? For how many years when you did for with Kabiyesi? Olokun second in command. Why uh, you never Olokun no give you picking, Ashley for kabiyesi o you get pikin ologun for give you children you understand for kabiyesi you do you have been dating kabiyesi since the day you came to the palace you wan do ngo after i tell na ale queen ami go preach as e go preach you wan go do ngo for kabiyesi palace go introduce yourself you now become girlfriend ever since you leave your the man wey you born for become eh, when your pikin dey for uh, uh, uh, three years now you don dey follow See, ha this one na wow wonder shall never end o oh, my people this is something else you do dey do olokun today after two days fire catch no be on thursday dey do olokun abi on wednesday dem fire catch on on friday abi thursday You understand? This is terrible. It's terrible. Ha! This one na lesson na. Kabiyesi, may you dey listen to prophecy no. Because <laughs> according Tibet don don fair talk am. Tibet don. You don talk am Say na all these women na go give only oh, of Ife RIP. May God forgive uh, for uh, for for forbid you know our king will not die premature death in jesus name nobody go die for the king neck we shall be premature death in jesus name ha all these women eh too much of juju things that is not supposed to happen is happening in that palace that is not okay different thing one man the other one man come that day i still get the video i fit even bring am come the man I saw the man dey blast our king he blast am well well you understand say if i dey if i dey the king neck blast am well well this is not okay ha different juju different this thing juju too much na fire take catch so too it e too much young woman just come out begin dey boast na she be second in command na she be this one na she be this one ah ah wetin dey happen na wetin dey happen me i never see that kind thing before i never see am before my first time to see am hmm and people, dem say <laughs> she's she's Hmm. Kabiyesi beg. try to make things right make Kabiyesi try to you understand me why are people so global in Nigeria like this fire can happen anywhere and so you see ah fire can happen anywhere anywhere no be that one wey we dey tok dis is a western world for example like two years ago kam kam kpai pipo inside mecca mosque you see am ah, all words you have saying has been so cool and and not until you said there is a bastard who call herself uh-huh. if she talk like that to call if she talk like that Kabiyesi to return another wife another man's wife o he is keeping in his palace exactly that Ashley did a very what actually did that last last our Olókun festival is still questionable she saying she is not even ọmọ ọmọ Ọlọ́run she is only join me join the club by my choice Kabiyesi should limit all this free hand around him but the fire incident are warning signs thank you a warning sign two people have said mm-hmm. traditionally about those things one kábíyèsí jọ̀wọ́ haha another said abire kábíyèsí kábíyèsí onisa Ajaja the second everyone leave you too too much love you too much please make una do things right around you hmm i gonna say that they even dey warn am o kabiyesi ojoja the second everyone love you please run and put things right around you we are praying from that the god that package pick and uh, call you into glory shall not leave you your glory to your glory hmm. àṣẹ does Kabiyesi have a spiritual wife